radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venusite nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingengo nkuru twabateguriye itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa munani ni umunsi wahariwe abashimutwa bakaburirwa irengero mu rwanda uziye nta kirutimana mu karere ka rutsiro amaze icyumweru kirenga yaraburiwe irengera umuryango we uvuga ko yatwawe n'abantu bambaye igisirikare barambuye ngo ni abantu batanu naburiya ngo abantu batanu nta kuntu baza ngo batware umuntu umwe kandi mubona musanzwe muzi mubona ko ari abasirikare cyangwa se niba ari inzego z'umutekano ni mworoshye njye sinari nahari umuduha umwanya tumushake munyamahoro muhizi gitifu w'umurenge wa boneza mu burundi umwaka w'amashuri uzatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha abanyeshuri bamwe baravuga ko batarabona ibikoresho by'ishuri bakeneye ntegura kubona amakaye ndabona na birato na iniforume ndabona ababyeyi bagiye kubirondera sinzi ko bazobironka umwe mu banyeshuri bo mu rumonge ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa munani ni umunsi wahariwe abashimutwa bakaburirwa irengero impuguke z'umuryango w'abibumbye zashyize ahagaragara itangazo rihuriweho risaba abarebwa n'icyo kibazo bose gushyira hamwe imbaraga zabo kugira ngo bafashe abashimutwa bakaburirwa irengero kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga cyangwa se ya buri karere k'isi mu rwanda rwanda umuryango wa uziyeri nta kirutimana wo mu karere ka rutsiro mu murenge wa boneza uramutabariza ushaka kumenya irengero rye hashize icyumweru atwawe n'abantu bambaye imyenda ya gisirikare inkuru irambuye eric bagira ubusa tuganira na madamu eriana mwarakoze wo mu mudugudu wa rusororo mu kagari ka remera mu murenge wa boneza yavuze ko atarabona umugabo we kuva mu ijoro ryo ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'uko kwezi uyu mugore yatubwiye uko byagenze n'abamutwariye umugabo baraje baramujyana ari saa tatu n'igice z'ijoro nuko baratubwira ngo bamujyanye ku karere batubwira ikintu bamujyaniye twageze ku karere turamubura tugera kuri ribu y'ikayove turamubura amatirizo yose twarashatse twarahetse yatwawe na bande se twabonaga ari abantu bambaye bya gisirikare uyu mubyeyi agahamya ko kuva umugabo we nta kiruta imana yashimutwa atahwemye kumushakishiriza ahashoboka hose nabaje kujya ku murenge gitifu nawe numva mbwira ngo agiye kunkurikiranira mbonye bitinze ndajya kuri ribu kayove naho baravuga ngo bagiye gukurikirana bazambwira bose bakambwira ngo bazakurikirana ariko nahamagara ngo ntabwo bari bamenye irengero abasirikare harya muri magaba nagezeyo barambwira ngo bagiye kunkurikiranira nahamagara ngo ntabwo turahamagara ngo none uyu munsi bambwiye ngo barahamagara nyuma ya saa sita ngo baraza kumbwira na n'ubu mwarakoze avuga ko muri uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi abaturage baturanye baketseho umugabo we ibyaha byabereye mu gace k'iwabo mu rutsiro uko abisobanura avuga ko umugabo we yabiburanye inkiko zikabimugiraho umwere ijwi rya amerika rivugana na bwana patrick munyamahoro muhizi uyobora umurenge wa boneza yatwemereye koko ko umuryango wa ntakirutimana wamwituye umugezaho ibyishimo rye kubera ko n'ubundi yari asanzwe agenda akamara iminsi ngira ngo ubushize yaragiye amaraye igihe kirekire aza kugaruka ajya he yajyaga mu nzego z'umutekano
ya yari yaragiye kongo aragaruka we naramuvugishije rwose yaragarutse hari ambwira ko yakekwagaho jenoside aragenda ariko yari azi ko gihari aragwera aragaruka yagiye nk'inshuro nk'ebyiri ayo makuru rero bayangejejeho ni ibyo nkirimo nshakisha kugira ngo nanjye umenye aho ari ariko ntabwo turamenya amakuru ye neza uyobora umurenge wa boneza avuga ko nta kirutimana atagizwe umwere ku byaha bya jenoside akekwaho ahubwo ko yabaye afunguwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu urubanza rutaraburanishwa mu mizi ntabwo ari ukugirwa umwere ntabwo yaburanye ifungwa rinyuranyije n'amategeko yaburanaga ifungwa iminsi mirongo itatu ibyo yaburanye arabitsindira kuko bavuga ko yari yafashwe nyine mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko ntabwo bagiye ofo y'ikibazo ku ruhande rwa madamu mwarakoze agasaba ko abamushimutiye umugabo bamukura mu gihirahiro bakamumenyesha irengero rye icyifuzo ni uko nyine twebwe twamenya ahantu aherereye tukavuga tuterereye cyangwa se yarapfuye ikibazo ni uko nyine twabuze irengero icyo kibazo twagize bibaye ngombwa wenda mukankurikiranira nkaba mwamenyera ahantu ari wenda mukambwira ijwi rya amerika rivugana na bwana na confiance ntakirutimana umwe mu basore babyawe na uziyeri ntakirutimana yatubwiye ko mu biganiro yagiranye n'ubuyobozi bw'umurenge wa boneza ndetse n'ubuvugizi bw'igisirikare mu rwanda bamwizezaga kumuha amakuru y'aho se umubyara aherereye mu kiganiro kirambuye ijwi rya amerika ryagiranye na munyamahoro muhizi gitifu wa boneza biroroshye guhita wumva ko yaba azi aho umwe mu baturage ayobora aherereye aha yahumurizaga umuryango we awusaba gushyira imitima mu gitereko iyi kibazo kimeze nka kuriya biri mu nzego z'ubutabera kubera iki batabasha kwihangana ngo ubutabera bubanza bukore akazi kabwo bo barumva umuntu wabo yarapfuye se twarabasobanuriye none se mubabwira aho aherereye nose umuntu uri mu butabera ubwo ikindi wakenera kirenze icyo umuntu umwe aje agatwara umuntu wagira ikibazo ariko umuntu umwe babiri batatu barambwiye ngo ni abantu batanu naburiya ni abantu batanu nta kuntu baza ngo batware umuntu umwe kandi mubona musanzwe muzi mubona ko ari abasirikare cyangwa se niba ari inzego z'umutekano ni mworoshye njye sinari nahari umuduha umwanya tumushake nibyo twari tukirimo rero kumva deja bumva panike yarabaye njye nabwe nta bacengezi dufite mu gihugu nta bantu bibisha intwaro dufite mu gihugu niba baratwawe n'inzego z'umutekano nimureke dukurikirane ndanababwira noneho reka mbaze noneho ribu turaganira na ribu rero mu by'ukuri niba duha umwanya ni ngewe ahubwo ufite ikibazo kubarusha uno wese umuturage ngewe yagenda ngaceceka nibashyire umutima hamwe nibaturekere ikibazo dukurikirane tumenye aho umuntu ari rwose umunsi nabimenye nanjye bwanjye nabajyana nzamubereka ku isaha ya saa saba zo kuwa gatatu w'iki cyumweru ijwi rya amerika ryahamagaye mu buvugizi bw'igisirikare cy'u rwanda bakimara kumva ikibazo twashakaga kubabazaho bahise badukupiraho telefone badusaba kuboherereza ubutumwa bugufi kugeza dutangaza iyi nkuru ntacyo bari bakadusubijeho ijwi rya amerika ryanahamagaye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib twahamagaye bwana tiyeri murangira uvugira urwego ntibyadukundira uyu nawe ntiyasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje iyi nkuru tuyitangaje nyuma y'iminsi ibiri gusa tubagejejeho indi nkuru ku mugabo wo mu karere ka gasabo francisco saveri mutuyemungu waburiwe irengero ku bw'imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano umuryango human rights watch ufite icyicaro cyawo muri amerika bakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u rwanda ko bunyereza abenegihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko ni ingingo u rwanda rwamaganira kuri igihe cyose izamuwe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tukivuga ku rwanda abagore bakorera umurimo w'itangazamakuru kuri murandasi baravuga ko ubwisanzure mu gutangaza amakuru bugenda butera imbere ariko bakavuga ko baciga intege n'amagambo yandikwa nyuma yo kureba no kumva inkuru baba batangaje n'inkuru yazo umutakaboyi ijwi rya amerika ryaganiriye n'abagore bari mu mwuga w'itangazamakuru bamwe bawumazemo imyaka igera kuri cumi n'itanu abandi bamaze igera ku icumi abo nibo bagitangira uwo mwuga bafata nk'icyitegererezo icyo aba bagore bahurizaho ni uko muri iyi myaka ya vuba bemeza ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bwateye imbere bamwe bagereranije n'uko batangiye umwuga bimeze uyu ni mukazayiri makire amaze imyaka icyenda mu itangazamakuru akorera ikinyamakuru bumwe gikorera kuri murandasi ubwisanzure abagore turabubona neza hari intambwe yatewe ariko n'imbogamizi zigihari ko byari bimeze mu myaka itambutse siko bikimeze sosiyete igenda itumenyera yumva ko abagore b'abanyamakuru duhari ko dukora atari uburara bumvaga rero ari nk'ubushizi bw'isoni akavuga turiya arananiranye uriya nishizi ni igishegabo yego ariko ubu ngubu bigenda byoroha dufite abantu ukabona aragaraduwete nzamubaza ngo urangije kwiga ati itangazamakuru nibura abantu bakagenda bumva mu mitwe yabo ko ari umwuga ukorwa n'abagabo n'abagore madamu murerwa emma maria ukorera ikinyamakuru cyo kuri murandasi riba news avuga ko amaze imyaka isaga icumi muri aka kazi nawe yumvikanisha ko uko imyaka igenda ishira umugore agenda yoroherwa n'uyu mwuga gusa ngo haracyarimo imbogamizi nkanjye ubwanjye ndisanzuye pe imbogamizi njya mbona nubwo mvuze ngo ndisanzuye hari inzego zitaraha agaciro ririya tegeko ryo gutanga amakuru kayakwima cyangwa se bakakunaniza naguha nk'urugero nko ku nkuru za politiki hari umupolitisiye runaka nigeze kujya gushakaho amakuru mubaza ibibazo kimwe bibiri bitatu arangije ngo e umunyamakuru w'umugore ubaza gutyo mugenzi wabo utashatse gutangaza amazina ye we yemeza ko kugeza ubu hari inkuru abagore batinya gukora bitewe n'imiterere yabo cyane cyane ku bagore twaritinyaga bakoreza nko gukora zimwe mu nkuru ukumva ko zigenewe abagabo hari nk'inkuru babaga bumva umugore atashobora nk'izi nkoramo njye nkora nko mu bidukikije ariko ugatinya nko kugenda mu mashyamba gutambuka nyine guterera n'iki nubwo abagore bakora mu itangazamakuru bavuga ko uyu mwuga ugenda woroha bagereranije n'uko byari bimeze mu myaka ishize ariko nanone bemeza ko gukora itangazamakuru kuri murandasi bitaboroheye nk'abagore iyo uri kuri izo mbuga nkoranyambaga reka mvuge nko kuri youtube akenshi hari igihe abantu benshi aza ari kukureba nk'umugore aho kugira ngo aze yumva content uzanye icyo uri kuvuga ahubwo akaza kureba inzara ufite akaza kureba makeup makiyaje wisize ibintu usutse ugasanga ashobora kuza akakubwira icyo agomba kuvuga ni wari kuvugaho kandi ntabwo wari uje kwigurisha ubundi si wari uje kwiyerekana ni imbogamizi ikomeye sinzi ko nayikubwira ku buryo nkanjye ubwanjye ninya kamera nsigaye ninya kamera mbese nkora ibishoboka naho nari bugaragare nkashyira indi foto cyangwa ikindi kintu kubera gutinya komenti nzahura nazo biradukomeretsa hari n'abo usanga ahise yinjira noneho no muri famiye yawe aba bagore bari mu itangazamakuru bemeza ko izi mbogamizi zo gutinya kuvugwa zituma rimwe na rimwe hari abahitamo kuva mu mwuga bakajya gushaka ikindi bakora ibi bikagira ingaruka ku buke bw'abagore bari mu itangazamakuru mu rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu rusaba abahohoterwa kuri murandasi gutanga ikirego bagakurikirana babahohoteye uru rwego ruvuga ko mu rwanda itegeko rihana abakorewe ihohoterwa rihari ko rigomba kwifashishwa itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga ingingo yaryo ya mirongo itatu n'icyenda ivuga ko umuntu wese ubizi wifashishije mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa agatanga amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba imvururu cyangwa ihohoterwa muri rubanda cyangwa ashobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere abakoze icyaha umunsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru wabaye mu gihe raporo y'umuryango uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru reporter san frontier yashyize u rwanda ku mwanya wa nyuma mu karere k'ibiyaga bigari iyi raporo y'uyu muryango wo mu bufaransa yasohotse ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu umunsi ngarukamwaka w'ubwisanzure bw'itangazamakuru washyizweho n'umuryango w'abibumbye ishyira u rwanda ku mwanya w'ijana na mirongo ine na kane mu bihugu ijana na mirongo inani byakorewemo ubushakashatsi raporo y'uyu muryango igaragaza ko itangazamakuru ricukumbura ridakorwa cyane mu rwanda ndetse n'abanyamakuru bagerageza gutangaza amakuru aboneka nk'agiriye ibyo anenga babinyujije ku muyoboro wa youtube cyangwa se indi miyoboro yo kuri murandasi muri iyi myaka ya vuba bagiye bakatirwa ibihano biremereye umuryango raporteri san francier uvuga ko nyuma y'aho perezida w'u rwanda paul kagame yongeye gutorerwa manda ya gatatu mu kwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi igitutu n'igenzura rya guverinoma ku itangazamakuru byiyongereye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mukomeje kumva amakuru y'iwanyu mu ntara ku ijwi ry'amerika mu burundi umwaka w'amashuri uzatangira kuwa mbere w'icyumweru gitaha hirya no hino mu gihugu ababyeyi baregeranya ibikoresho abanyeshuri bakeneye bamwe ntibiborohera kubera ko ibiciro by'ibikoresho by'ishuri byiyongereye abatuye mu kigwati cya mutambara mu rumonge baravuga ko ubukene bubugarije butazatuma babona ibikoresho bikenewe n'inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye turumva tubisenga imana kubera hariho umuntu iratubwiye ngo n'inyuma ya karabaye ngo imana irakora rero tukoresha ukwizera uwo ni umwe mu babyeyi bateshejwe izabo n'umwuzure w'ikiyaga Tanganyika ubu akaba aba mu nzu y'ihema ku mutambara wa rumonge aho ariko yishura umukunzi w'ijwi rya amerika ko yihebuye ko atazoshobora kuronka ibikoresho by'abana biwe buca batangura ishure ico gihe yari kumwe n'umwana wiwe yiga mu mwaka wa gatatu afise abandi babiri umwe yiga mu w'indwi uwundi mu w'umunani yasiguye uko ubuzima bwifashe muri kino gihe umwaka w'ishure wimirije gutangura aha uburyo tuhabaye n'ukuri tuhabaye ku kibazo kinini inzara ubukene eka nta kuntu mbona urumvagira twibereyeho ku bw'imana gusa yonyine ubwo bukene nabwo buterwa n'uko abo bateshejwe izabo n'umwuzure wa tanganyika ataho barima bafise ntibadandaza kandi nta myuga yobatunga bariko bararangura naho borima babanje gukebesha ntibaharonka uyu mukenyezi yari yabajije bamwishura bati n'ubu nyanditse isahani ariko mbaza uwundi mukenyezi ngaha ndamubaza nti wowe wabaye ino muraturangira aho twoseta n'aho uba mu bigazi dufume turima yampakaniye tunaze ntaho umenyereye tuhakura mwande ntawe uhaduha tubajije ukugene bariko baritegurira kurungika abana ku ishure uyu mukenyezi afise abana bane biga yagize ati katse nta na kimwe bakatse ntavyo numva mu mutwe wanje kuko hajya kwitegurira ikintu uba ubona n'ikintu intambwe ugezeko none kugera uno munsi iyo ntambwe jewe ntayo mbona kuko no kurya ni ikibazo ni sida nta kundi rero jewe mbu numva umenga ndiko ndavyitegurira kuko navuze nti ivyo imana izokora nivyo nyene nivyo tuzoyakira n'abana b'abanyeshure baba muri ico kigwati bari mu mwiheburo uyu n'uwiga mu mwaka wa gatanu w'ishure shingiro naca nditegura kubona amakaye ndabona na, na birato na uniforme ndabona Eh, abaje bagiye kubirondera sizi ko bazobironka bamwe muri abo babyeyi barizeye ko imana izobafasha bakaronka ababaha ibikoresho by'ishure abandi nabo bati tuzoba turabagurira amakaye abiri bongere ko ayo bakoresheje mu mwaka uhebye agisigaranye impapuro nkeyi ubu wundi mubyeyi we ntabona uko azobigenza nihagera gutangura amashuri atana kimwe bafise ni ukwicara muhira nta kundi kandi abana nabo bagaca bakuraho ingeso mbi kuyerera kwangara kubera batagiye ku isure uwurongoye komine ya rumonge augustin minani amenyesha ko ikibazo c'abo babyeyi basaba gufashwa kugira ngo bashobore kurungika abana babo ku ishuri akizi yizeza abo babyeyi ko abatazoronka ibikoresho babihawe n'amashirahamwe komine izobasahiriza ariko aratanga impanuro ku bahora bahabwa ibikoresho by'abanyeshure twoshimeka cyane dusaba bene igihugu ko iyo bahawe amakaye kuri we yakoresha kuyaha abana kugira ngo baje kuyiga ntibasubire twabonye umwaka uheze aho wacu usanga baje kuyadandaza hakuyashyira abana ukabona umuntu ahawe amakaye n'ishyirahamwe iri akaza gusaba irindi shyirahamwe akabigira nk'urudandazwe iyo ngendo rero mbi turasaba ko itosubira kubonekeza uyu mwaka ku isoko nkuru ya rumonge ibiciro by'amakaye biteye umwihebura ababyeyi ko batazoshobora kugura amakaye akwiye abana bose bari mu mashure uyu ni umwe twahuriye aho bagurisha amakaye ibiciro by'amakaye byaraduze cyane ku rugero rwo hejuru ahubwo birateye n'ubwoba turiko turavyitegereza twumva agahinda umwega karaduhindanye n'abanyeshuri bagiye kuja ku ishuri muri uno mwaka byatubereye ikibazo rwose bikomeye ngaruka ni uko tubona abana benshi bamwe bamwe nk'abadafise amanota meza umenga tuzobagabanya tubakuremwo ku ishuri hasigare twigisha bo tubona bafise amanota meza aho ku isoko mu rumonge ikaye y'impapuro ijana yahora igurwa amafaranga ibihumbi bibiri mu mwaka uhebye ubigeze ku mafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu iyi mpapuro mirongo itandatu ubigugwa ibihumbi bibiri kandi mu mwaka uheze itarenze amafaranga igihumbi n'amajana abiri y'amarundi iryo duga ry'ibiciro abadandaza basigura ko riva ku itituka ry'ifaranga ry'uburundi ubukene bw'ibitoro bituma kwiyunguruza no kunguruza ibyo uranguye biduga
hashize imyaka itatu ingabo z'igihugu cya uganda zifatanije n'iza kongo zitangiye umugambi w'ibikorwa bya gisirikare bihuriweho wiswe operasiyo shuja ni umugambi wari ugamije kurandura abarwanyi b'umutwe wa adf ukorera mu burasirazuba bwa kongo iginashusi bahizi w'ijwi ry'amerika arareba icyo ibyo bikorwa bya gisirikare byagezeho
abo ni abana bari munsi y'imyaka itanu ba nyina bari barabaye imbohe z'abarwanyi ba adf kandi bagirwa abagore b'abayobozi batandukanye b'uwo mutwe abo barokowe n'igisirikare cya uganda mu ntangiriro z'uyu mwaka nyuma yo gukurwa ku rugamba mu mashyamba manini yo mu ntara ya ituri itsinda ry'abasore n'abakobwa makumyabiri na babiri n'abo bana bazanywe muri uganda kugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe nyuma yo guhabwa amahugurwa mu bumenyi butandukanye ukwezi gushize basubijwe mu gihugu cyabo cya kongo kugira ngo bashyikirizwe imiryango yabo igisirikare cya uganda kivuga ko imfungwa zirenga ijana zabohojwe kuva gahunda ya operation shuja yatangira umuvugizi w'igisirikare cya uganda brigadier general felix kuraige yatangarije ijwi ry'amerika ibindi bagezeho muri ubwo bufatanye n'igisirikare cya congo abaturage bari barirukanye mu byaro byabo barabatesheje imirima yabo n'amasambu twarahagomboye abaturage bari mu za idp camps bazuyemo basubiye mu mago yabo amashuri yari yarakinzwe yarafunguwe amaramizo bari barakinze nayo ubu ngubu barafunguye abantu bararamya imana nk'uko babishaka nubwo ibyo bimaze kugerwaho adf yakomeje kugaba ibitero ku baturage ba congo raporo zerekana ko rimwe na rimwe ibitero bya adf bihitana amagana naganiriye n'umukongomani utuye mu mujyi wa beni utashatse ko amazina ye amenyekana kubera impamvu z'umutekano we ambwira uko ibintu bimeze mu bice bimwe na bimwe bitari kure ya beni mauaji watu walikufa mia, mia tu ADF iracyica abantu mu byumweru bishize bishe amagana mu byaro bitandukanye byo mu turere twa Rubero byagaragaye ko muri utwo turere naho ADF ihafite inkambi ariko igisirikare cya Uganda cyahise gitangira kubahiga mu minsi mike ishize bateye ibombe muri ako gace barokora abantu bamwe bari barashimuswe kera abarwanyi ba ADF bamwe baricwa n'imbunda zabo zirafatwa ambao walikuwa wametekwa nyara zamani wame umuvugizi w'igisirikare cya uganda arasobanura impamvu ibyo bitero byakomeje mu bice bimwe na bimwe bajya mu bice tutarageramo ntabwo birimo bagenzi bacu ba kongo aho muri ibyo bice uvuze mutarageraho zija zikica abantu mufite gahunda yo kuzahagira ngo naho amuhagombore bizaturuka kuko abayobozi babireba ba perezida rero nibo bazasuzuma bakareba niba dukwiye kujya aho handi mu kureba kashi kwacu igihe akabaye ngombwa
abo ni abasirikare ba uganda bari mu mugambi wo guhiga abarwanyi ba adf bamwe mu banyekongo batekereza ko ingabo za uganda zitagomba na rimwe kuva mu turere twabo kugeza zitubohoye burundu undi muturage wa beni nawe utashatse ko izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano yabwijwe rya amerika ko ingabo za uganda ziramutse zifashe umugambi wo kugenda abantu bazafunga imihanda kugira ngo zibure inzira Fasi yote raia akiona UPDF ni kupiga mikono kabisa lakini akaona monisho akaona monisho ahantu hose iyo abaturage babonye igisirikare cya uganda batangira kugikomera mu mashyi ariko iyo babonye monusco bayitera amabuye mbere ya byose sinkeka ko abaturage bakwemerera igisirikare cya uganda gusubira iwabo ubungubu wenda baramutse bagiye nijoro ariko baramutse bagiye ku manywa abaturage bafunga imihanda kugira ngo babure inzira baba bazi ko basigaye mu bihe bikomeye
matuacha katika magumu.
ubwo yavuganaga n'abanyamakuru impondwe vuba aha koronero desire cibi cabere wa frdc yijeje ko ibikorwa bihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi nibikomeza adf izaba amateka adui wa uganda ni adui wa kongo ati umwanzi wa uganda ni umwanzi wa kongo kandi umwanzi wa kongo ni umwanzi wa uganda ububasha twahawe n'abayobozi bacu bwo gufatanya muri uyu mugambi wo kurwanya adf umaze kubyara umusaruro mwinshi dukomeje ubu bufatanye n'igisirikare cya uganda tuzakomeza kubohoza uturere twinshi kurimbura umwanzi no kugarura amahoro mu karere kacu kugira ngo abana bacu bashobore kugenda ku ishuri mu mahoro nubwo umugambi wo kurwanya adf wageze ku bintu bitandukanye inshuro nyinshi abarwanyi ba adf bagiye baca inyuma y'umurongo w'intambara bakambuka muri uganda bakagaba ibitero byahitanye abantu updf ivuga ko amatsinda menshi ya adf yambutse muri uganda yishwe ndetse n'abayobozi benshi kimwe n'abarwanyi akaba bamaze kwicirwa ku rugamba imbere muri congo gusa ijwi rya amerika ntiryabashije kubona ibimenyetso byose byo kugenzura ibyo updf itangaza kuko tutigereye ku rugamba ariko mu mpera za bibiri na cumi na gatatu umwe mu bayobozi ba edf witwa njovu yafashwe mpiri n'igisirikare cya uganda ayoboye ikipe yari ije kugaba igitero mu parike ya queen elizabeth ikasese mu burengerazuba bwa uganda ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi rya amerika
mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo abagore bahunze intambara baturuka muri za teritwari za masisi na nyiragongo bahishemo gukora ubuhinzi kugira ngo bashobore kwitunga bishyize hamwe abaturage babaha amasambu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jimi shukani bakomera yarabasuye
aha turi ni muri gurupe ya rusayo ibarizwa muri sheferi ya bukumu muri teritwari ya nyiragongo aka gace kari muri tumwe tugize iyi teritware gatunzwe n'ubuhinzi butandukanye burimo ibirayi ibishyimbo imyumbati ibijumba n'ibigori muri aka gace kandi hakorerwa ubworozi butandukanye burimo ubw'ingurube ihene n'intama inka zo ziracyari nke cyane ugereranyije n'andi matungo yorowe ahangaha aka gace kandi kazengurutswe n'ubwinshi bw'inkambi dore ko nariho habarizwa inkambi ya rusayo icumbikiye impunzi ziganjemo izaturutse muri teritwari ya masisi n'igice kimwe cya teritwari ya nyiragongo ubwo twazamukaga twerekeza muri aka gace twagiye duhura n'urujya n'uruza rw'abantu bajya mu mirima guhinga aba biganjemo impunzi uyu ni madamu rahabuka hindo impunzi yaturutse ishasha mu teritwari ya masisi dusanze yikoreye umutwaro w'ibiti by'imyumbati nenda ku shamba
ubu ngewe ngiye guhinga nk'uko ubibona nikoreye ibiti by'imyumbati nshaka kugira ngo ndebe ko umuryango wanjye wabaho neza kuko kwicara mu nkambi ntacyo bimaze ubu ningeraho ndatangira akazi impamvu mpisemo kwikorera ibiti by'imyumbati ni ukubera ko isombe nazo zisigaye zarahenze muri goma ubwo rero ibi biramfasha ngewe kuko iwacu ntitukigerayo tena
tufikake tukihagera twasanze itsinda ry'abagore bahunze intambara barimo guhinga abandi batera imbuto abo banyekongokazi bavuga ko bahisemo gukora ubuhinzi nyuma yo gusanga ubuzima bumeze nabi mu nkambi z'impunzi cyane ko batakibona ubufasha buturutse kuri leta ya kongo n'abaterankunga batandukanye tuko wakimbizi tushasikia tuna twebwe hano tureba turi impunzi twabonye ubuzima bubaye bubi mu nkambi duhitamo kwishyira hamwe dukora ubuhinzi twaraje ahangaha muri nyiragongo dusaba abaturage basanzwe bafite imirima baduha ku mirima nk'uko ubibona ahangaha turahinga imihoko ibijumba ibishyimbo ndetse n'ibigori ibyo byose rero tubikora kugira ngo imiryango yacu ibeho neza ubuhunzi nibwo bwatumye dutekereza dutyo twabonye turambiwe imfashanyo kandi nazo nazo zitazira ku gihe niho twahisemo kwishyira hamwe ngo duhinge ibi twabikoze kugira ngo turebe ko twabona n'amafaranga make yo gufasha imiryango yacu tupate hata 3000 francs tone kisi tutatafutia watoto viazi aba bavuga ko kuva aho bafatiye icyemezo cyo kuva mu nkambi bagakoresha amaboko mu gutunga imiryango yabo batagitega amaboko ku mfashanyo iva ku miryango itegamiye kuri leta nubwo barimo kugerageza kwiteza imbere bavuga ko bagikeneye ubufasha butandukanye buturutse kuri leta n'abafatanyabikorwa bayo mu rwego rwo kugerageza kurwanya inzara mu nkambi z'impunzi barasaba leta kwita ku kibazo cy'umutekano bagasubira iwabo mu cyaro kuko barambiwe ubuzima bwo guhunga sasa tunateseka, tunaomba msaada ku bakuu wa vyo- nubwo turi gukora ubu buhinzi ariko tubayeho nabi cyane kuko nta wishimira kuba mu nkambi z'impunzi niyo mpamvu dusaba ubuyobozi n'inzego zose za leta ngo zidufashe wenda zirebe ko zagarura umutekano iwacu ariko mu gihe tugitegereje ko umutekano ugaruka barebe uko badufasha ubu buhinzi bwacu bugende neza nibyo natwe turababaye cyane kubona dukora ubuhinzi reba nawe ahangaha turi guhinga ni ku mabuye nubwo turimo kubikora ariko ntabwo twishimye inzara niyo ibidutera ubwo rero nimba kudufasha batabishoboye bagarura umutekano iwacu batusaidie kwanza wanyamanzishe vile nubwo hari amatsinda yishize hamwe mu gukora ubuhinzi hari bamwe mu mpunzi batabonye uburyo biyunga na bagenzi babo mu matsinda kubera ko batabashije kubona igishoro kimwe n'abandi ababo icyo bakora ni ugukorera ku mibyizi ya buri munsi bagahahira ingo zabo uyu ni mukamana roniya umukecuru uri mu kigero cy'imyaka hafi mirongo irindwi tumusanze ahinga na bagenzi be hano ndi gukorera abandi kugira ngo ndebe ko nabona utwo kurya kuko turi guteseka mu nkambi ntacyo turi gufata turi impunzi kugira ngo turye ni uko twakorera abandi niho turi kubona utwo kurya twa burebure natwo tutaduhagije ariko tukabona bwacu burya amerika yagerageje kumenya nimba hari icyo ubuyobozi bukora mu gufasha aba bagore ariko ntibyadukundiye jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi umushumba gito akuragirira inka mu manga umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana